iradiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turi no kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com hano muri studio ya cumi muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma na fide niyo ngabo nanje ndabaramukije ndabaha ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya leta y'u rwanda yasubiyeho yisubiyeho ku cyemezo yari yarafashe gitegeka amashuri yose kwigisha mu rurimi rw'ikinyarwanda kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugeza mu wa gatatu dushingiye ku byo mwasabye ni byiza ko twakwigisha mu rurimi rw'icyongereza kuvana mu p1 kugeza mu p6
uwo ni eugene mutimura minisitiri w'uburezi mu rwanda nyuma y'inama yagiranye n'abayobozi b'amashuri yigenga mu rwanda
ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje ko ririko riha imfashanyo y'ibifungurwa abanyazimbabwe bagera ku miliyoni zine n'ibihumbi ijana
perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yanenze perezida emmanuel macron w'ubufaransa kubera amagambo aherutse kuvuga ku muryango wa otan
koreya ya ruguru yasubiye kugabisha ko itariki ntarengwa ko y'impera z'uyu mwaka kugira leta zunze ubumwe za amerika ibe yashikirije ibyo ihebeye icyo gihugu mu biganiro mu birwanisho ruhonyanganda iriko iregereza
aho ubushinwa bwategetse ko guhera muri uku kwezi abantu batangira gutunga telefoni zigendanwa bagomba gufotorwa mbere yo kwiyandikisha ku mirongo n'ibigo by'itumanaho bitanga imirongo mishya aya makuru hamwe n'ayandi twabateganyirije ni mu kanya ntimujye kure reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino fidel niyongabo urakoze joffre koreya ya ruguru yasubiye kugabisha uno munsi wa kabiri ku itariki ntarengwa ko y'impera z'uyu mwaka kugira leta zunze ubumwe za amerika ibe yashikije ibyihebe icyo gihugu mu biganiro ku birwanisho ruhonyanganda iriko iregereza mu itangazo icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya koreya ya ruguru ku bibazo bijanye na amerika itangaje ko vyose bizova kuri amerika ku bijanye n'ivyo itegerezwa guhebera igihugu ciwe yaranebaguye kandi utwigoro twa amerika two kugirana ibindi biganiro na koreya ya ruguru itangaje ko ivyo ari amayeri ya politiki amerika iriko ikoresha ibiganiro hagati ya amerika na koreya ya ruguru vyarahagaze kuva mu kwezi kwa kabiri koreya ya ruguru isaba koroherezwa ku bihano yafatiwe na amerika imbere yo kwiheba ubushobozi bw'ibigwanisho ruhonyanganda ifise amara ivyo amerika yarabihakanye perezida wa amerika donald trump yatangaje ko yishimiye ko umutegetsi kizigenza wa koreya ya ruguru kim jong un azokora ibintu bitumbereye amenyesha ko afitaniye imigenderanire myiza nawe
perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yanenze perezida emmanuel macron w'ubufaransa kubera amagambo aherutse kuvuga ku muryango wa otan wo gutabarana hagati ya amerika n'uburayi ko ngo ukomeje gupfa uhereye mu bwonko avugira iruhande rwa Jens Stoltenberg umunyamabanga mukuru wa OTAN Perezida Trump yavuze ko ijambo Macron yavuze kuri uwo muryango ari ribi ko ntawukwiriye kuvuga atyo kuva Macron abwiye The Economist ikinyamakuru cyo mu Bwongereza mu magambo yakomeje gusobanura ko ari yari agamije kwerekana ko uwo muryango ukeneye kwikubita agashyi ukita ku bibazo biwureba kuruta guhugira ku mibare y'amafaranga buri munyamuryango atanga mu rwego rwo gutunga ingabo zawo mu kanya gashize mu kiganiro perezida macron yagiranye na trump yongeye kuvuga yuko atisubiraho ku magambo yavuze kuva perezida donald trump yajya ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yakomeje kuvuga ko amerika itanga inkunga y'ikirenga muri uyu muryango stoltenberg yashimiye uh, trump ko kuri uyu wa kabiri avuga ko kugaragaza ikibazo byatumye ibindi bihugu byiyongeraho miliyari ijana na mirongo itatu ku yo byatangaga ku ngengo y'imari yo gutunga ingabo kuri uwo muryango ndetse ngo bikaba biteganyijwe ko izaba igera kuri miliyari magana ane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane uretse ibirebana n'ingengo y'imari abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango baraza no kuganira ku ngamba zo kurwanya iterabwoba uburyo bwo kurinda ikwirakwizwa ry'intwaro imibare imibanire y'umuryango wa otan n'uburusiya hamwe n'ubuhangange bw'ubushinwa bukomeje kwiyongera
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje n'umunsi wa kabiri ko amasezerano mashasha yerekeye ubudandaji n'igihugu cy'ubushinwa ashobora kuzorindira gushika inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu azoba muri amerika mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni nyuma y'uko izo mpande zibiri zidashoboye gushika ku masezerano inyuma y'ibiganiro byamaze imyaka ibiri hagati yazo perezida trump ari londres mu nama y'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan yamenyesheje ko atatariki ntarengwa ko afise avuga ko atakibazo afise cyo kurindira gushika inyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri amerika ku vyerekeye amasezerano mu vy'ubudandaji n'ubushinwa amasoko y'imitahe muri amerika n'iburaya yatakaje agaciro bikomeye inyuma y'ivyatangajwe na trump ivyatangajwe na perezida trump bibaye umunsi umwe inyuma y'uko atangaje ko azofatira ingingo zijanye n'amatagisi ku bidandazwa bivuye mu bihugu vya brazil na argentine ivyo ngo kubera ivyo bihugu vyompi vyafashe ingingo yo kugabanya bikomeye agaciro k'ifaranga ryavyo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje uno munsi wa kabiri ko ririko riha imfashanyo y'ibifungurwa abanyazimbabwe yagera ku miliyoni zine n'ibihumbi ijana ni cya kane cy'abanyagihugu mu gihugu aho kubura ibintu ngenderwako vyunyuwe n'itituka rikomeye ry'ifaranga ry'igihugu hamwe n'inkurikizi z'uruzuba rwaranzwe mu gihugu igihugu ca zimbabwe cigeze kuba igihugu ata munyagihugu n'umwe yicwa n'inzara yamara muri iki gihe ico gihugu carasinzikajwe n'ibibazo bikomeye vyerekeye ubutunzi ibibazo vy'ibifungurwa hamwe n'itituka rikomeye ry'ifaranga ry'igihugu umuyobozi w'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ritanga ibifungurwa kw'isi pam mu gihugu ca zimbabwe eddie rowe avuga ko bafise impungenge zikomeye ku kugena ibintu biriko bitera biyanzara muri zimbabwe amenyesha ko ibintu bishobora kunyuka kurushiriza mu gihe batofata batofasha abanyazimbabwe zimbabwe yaronse rimwe gusa igihe gisanzwe c'imvura mu kiringo c'imyaka itanu irangiye hari imiryango y'abanyazimbabwe baja kuryama bashonje umuvugizi w'ishirahamwe pam betina luce avuga ko ibintu biteye agahinda mu gihugu cigeze kuba gifise ivyo kigaburira abanyagihugu n'umusesekara cashorera mu bihugu bibanyi hamwe no mu mahanga
leta y'inzibacyuho ya sudani yakuyeho itegeko ryabuzaga abagore imwe mu myambarire yafatwaga nk'idakwiriye rikanababuza kunywa inzoga leta kandi yasheshe ishyaka ryahoze riri ku butegetsi isaba ibintu bibiri by'ingenzi ku bigaragambye bashyigikiye demokarasi muri sudani minisitiri w'ubutabera muri sudani nasraden abdulbari yavuze ko amatora yo gukuraho iryo tegeko no gusesa ishyaka rya national congress party ari intambwe ikomeye itewe y'impinduramatwara muri sudani abantu icumi n'umwe bagize akanama k'ubuyobozi bushya muri sudani n'abaminisitiri makumyabiri na batatu batoreye iseswa ry'ishyaka rya national congress party n'ifatirwa ry'umutungo waryo abdul bari aravuga ko iri tegeko ryakuweho ryari ryarateye ikubitwa ihohoterwa ndetse n'ifungwa ku bantu bamwe mu miryango myinshi muri sudani iki gikorwa cyakirijwe yombi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko iri tegeko ryatotezaga abagore ryari ryarataye igihe ko ari rimwe mu bisigisigi by'ingoma ya omar al bashir waheretswe ku butegetsi abumazeho imyaka mirongo itatu radiyo ijwe irya amerika ivugira hano i washington dc mujye no kuri youtube no kuri facebook mukurikire aya makuru mu kanya turabatwara mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika mu mbabarire ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu rwanda aho minisiteri y'uburezi yemereye amashuri yigenga kwigisha mu ndimi z'amahanga asanzwe yigishamo ni icyemezo kije gikurikira icyari cyashyizweho mu mezi abiri ashize aho iyi minisiteri yasabaga ibigo by'amashuri byose byigenga kwigisha mu rurimi rw'ikinyarwanda kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugeza mu mwaka wa gatatu iki cyemezo cyanejeje abayobozi b'ibigo by'amashuri yigenga asumuta kaboyi nibyo atubwira iki cyemezo cyaraye gitangarijwe mu nama yahuje minisitiri w'uburezi eugene mutimura n'abayobozi b'ibigo by'amashuri yigenga ubwo baganiraga ku itegurwa ry'umwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na makumyabiri ibi bibaye mu gihe hari hashize iminsi mike amashuri yigenga guhera mu mashuri y'incuke kugeza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza asabwa gutanga amasomo mu rurimi rw'ikinyarwanda mu mpera z'ukwezi kwa cyenda nibwo minisiteri y'uburezi yari yatangaje ko ikigo cy'amashuri kigenga kitazubahiriza gahunda zo kwigisha mu rurimi rw'ikinyarwanda kizahita cyamburwa uburenganzira bwo gukorera mu gihugu iki cyemezo ntikigeze cyubahirizwa ariko abayobozi b'ibigo by'amashuri bakomeje kwerekana ko iki cyemezo kizababangamira minisitiri mutimura yabwiye abayobozi b'ibigo by'amashuri yigenga ko yumvise ubusabe bwabo dushingiye ku byo mwasabye ni byiza ko twakwigisha mu rurimi rw'icyongereza kuvana mu p1 kugeza mu p6 icya kabiri ni byiza ko twakora uko dushoboye kose kubera ikigo dufite tuzi mu ndimi zose muri rusange turagira ngo tubibutse ko ikinyarwanda icyongereza ndetse n'igifaransa ari indimi twemera y'uko zigishwa mu mashuri mu buryo butandukanye ariko kiriyare hari akarusho ko icyongereza ari medium of instruction mu mashuri yose nta gitangaza rero kuba dusaba y'uko mwigisha ururimi rw'icyongereza kuva mu p1 kugeza mu p6 iki cyemezo cyishimiwe cyane n'abayobozi b'amashuri yigenga bari bamaze iminsi bafite impungenge ko leta nikomeza kubasaba kwigisha mu kinyarwanda gusa mu myaka itatu y'amashuri abanza bizabagiraho ingaruka kuko hari ababyeyi benshi cyane cyane abifite bari biyemeje kujyana abana babo mu mashuri yigenga ariko yigisha muri gahunda mpuzamahanga hari amakuru yari yagiye asohoka bavuga yuko amashuri yose agomba kwigisha mu kinyarwanda kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatatu ariko ngira ngo amatsiko twari dufite arashize umwanzuro uvuyemo ni umwanzuro mwiza ni umwanzuro udushimishije kuko batwemerewe ko dukomeza kwigisha nk'uko twajyaga twigisha twavana umwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu twigisha mu cyongereza ntabwo byari byoroshye kuko mu gihe tugezemo gutegeka umwana w'umunyarwanda kumubwira ngo yige gusa mu rurimi rumwe ni nko kuvuga ngo bamuzirikiye aho ni umunyarwanda ugiye kubaruka ari gusa bari bamaze rwose kubitubwira yuko nimba ari ukwiga mu kinyarwanda kuvana umwaka wa mbere ko abana babo babajyana guhindura gutyo ururimi umwana yahoraga yiga mu cyongereza hanyuma akiga mu kinyarwanda ni ibintu bikomeye cyane kandi ni ibintu byari bikomereye ababyeyi abantu bahindura batabanje kubivugana ibi bintu nabyo bya bituma ababyeyi usanga nabo basa nk'aho bavuga bati abana bacu bariho barahuzagurika mu kwiga mu kwezi gushize nibwo ijwi rya amerika ryari ryakoze inkuru kuri izi mpinduka maze ababyeyi bagaragaza ko impinduka za hato na hato za minisiteri y'uburezi arizo ntandaro yo gutakara kw'ireme ry'uburezi ryifuzwa minisiteri y'uburezi y'u rwanda igira impinduka nyinshi wibaza impamvu hahoraho impinduka rimwe bati twigishije ikinyarwanda tugera aho twumva ntibishobotse turabihindura noneho umwana atangira hasi igifaransa ariko iyo ugeze kuri kuri terena ukareba uko ibintu biba birimo kugenda byica mu mutwe w'abiga ukabona ko byaba abigisha cyangwa abigishwa bombi barasa nk'aho bari mu rujijo ntabwo bazi ngo ejo bizarangira bite minisiteri y'uburezi kandi yanasabye ababyeyi kumenya guhitamo amashuri abana babo bigamo minisitiri mutimura yasabye ababyeyi kwirinda guhora bajya gushaka amashuri mu bihugu bituranye n'u rwanda ibyiza byose ntabwo biba mu mahanga cyane cyane iyo tugereranyije ireme ry'uburezi mu bihugu duhanye imbibi birababaje kubona abana bacu tubohereza hirya no hino mu mashuri y'ibihugu duhanye imbibi kubera ko twabwiwe yuko aya mashuri ari meza ariko mu by'ukuri tuzi ko atari meza iki cyemezo gifashwe mu gihe umwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na makumyabiri uteganijwe gutangira tariki ya gatandatu z'ukwezi gutaha asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu burundi umushikiranganji w'intwaro yo hagati ahamagarira umunyagihugu wese kwigenza nk'umukozi w'iperereza mu gukingira umutekano pascal barandagiye avuga ko umutekano utosekazwa n'abantu basamara ntibamenye ko igikorwa cyo gukingira umutekano ari icy'abantu bose nk'uko bikorwa muri tanzania umushikiranganji umukuru w'inama y'igihugu ijeje umutekano bamaze iminsi bagendera intara zihana urubi bene n'u rwanda bakangurira abahaba kurikanura eroje buri kaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru
kuva mu cibitoke mu buraruko busha burengero aheruka kubera igitero leta y'u Burundi yegetse ku ngabo z'u Rwanda gushika mu Kayanza mu buraruko ubutumwa bw'umushikanganje barandagiye kubajeje intwaro abari mu makomite y'umutekano inzego z'umutekano n'ubutungane ni bwa bundi nta urutamwo umubanyi twagize amahirwe atariyo yo kubangikana n'igihugu cy'u Rwanda sitwe twabisabye mugabo byagenze uko twaragize amahirwe mabi kugira umubanyi w'u Rwanda uko rero biri ko tutabisabye akaba ari indinganizo y'Imana tubibe mwuko ariko tumenye nyene tubibamo kubera byamaze kwibonekeza yuko uwo mubanyi waho hakurya atubaniye nabi ibi rero bidusaba ko dukora by'ukuri joro n'umutaga tukazibira kuva ku gihengeri kinini gushika ku gahengeri gatoyi tukazitira kuko kuzitirira akayabu murabaza ko nta akayabu gaca General de Brigade Emmanuel Miburo n'abatwara inama y'igihugu ijejwe umutekano asanga hatitwararitswe amakaye y'ingo atagashoboka muri iyo ntumbero y'amakaye domenage dutegerezwa kumenyana ntaryo kandi buri munsi abashitsi bagendeye imitumba yacu haba mu mahoteli cyangwa mu mihana ntimuyobewe ko hari inkozi z'ikibi ziri mu bihugu duhana imbibe zitifuza ayo mahoro n'iterambere turiko turayabyaza murame rero mugavye ntizirice mu ryahumye ngo ziduhungabanize umutekano ejo dusubire mu ihumbi tubure wa mutekano tubure ya mahoro tubure na rya terambere maze ivyo tumaze kubaka kuva muri iyi ntwaro nshasha y'ibihumbi bibiri na gatanu dusubire kubibomora dusubire kubirirwa n'intekera ku mutwe igihugu cacu kirafise imbibe gihana n'ibindi bihugu bidukikije umunyagihugu wese rero ahamagariwe gucungera urwo rubibe mu kurucungera neza bwana barandagiye asaba abarundi bose gufatira akarorero ku batanzaniya burya rero mu gihugu gifise abenegihugu bagikunda by'ukuri umwenegihugu wese ajejwe iperereza si vya bindi mugera bavuga ngo aha ngo akora ngo muri documentation oya yeka da na wewe ukora muri documentation hariho ibihugu dukunda gufata kuburoro bwiza aha hakurya y'iwacu muri Tanzania wihenze ugahonyoraho ugihonyoraho uri umurundi ukarengana naho wowe ufitiye uruhusha ukarengana ufise inkoho mu minota nk'abahenzi itarenga cumi n'itanu cumi n'itanu dare salama barabizi abatangwa ku rugero saba Tanzania gusa abashinwa bama batanga kakarorero ku gihugu abashinwa n'abantu babere badafyina mugiye mu nama mugenda mwapfunditse ijambo muraje hamwe mwese kandi nabonye rega haga imigwi imigwi y'amashengero amadini imigwi y'abatukura cane na buke buke canke iriho muga ku gihugu bagenda ari umwe wihenze mu nama ukavuga igitandukanye n'ico mwapfunditse baca muhamatiba hano muhagenda mu cumba bakagukubita inkoni nka mirongo ibiri ukuyibutura batisubira wambare kandi nturire uca uja muri sare ubihindure uvuge yuko wari wihenze wewe nyene ewe ugaca usubira uti murantumwa gatoyi bijya navuze nihenze kandi sinari nabiravye neza utwenga ukabivuza utwenga unezerewe abandi bagaca bakoma amashi bati wana nuko bimeze nuko igihugu kumva igihugu umukuru w'inama y'igihugu wijejwe umutekano nawe abona ubushomeri buri mu rwaruka bushobora kuba kimwe mu bitera umutekano muke hariho ubushomeri cyane cyane ubushomeri bw'urwaruka igwirirana rya twebwe abarundi ryatumye igitigiri cy'urwaruka rurondera akazi kiba kirekire ku buryo leta isanga ifise amikoro make yo kubaronsa akazi bose ni nacyo gituma mwebwe mujejwe intwaro mubwirizwa kuba hafi y'urwo rwaruka mukarushyigikira muragabe rero ntihagire abansi bashaka guhungabanya umutekano babesha urwo rwaruka rwacu mu kurukwegera mu nzira zidashika ejo dusange ruvuga ngo iyo menya sinari gukurikira inkozi z'ikibi izi ngendo z'abategetsi zibaye inyuma y'igitero cabaye ku basirikare b'abarundi muri komine mabayi intara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero mw'ijoro ryo kwa cumi na gatandatu rishira uwa cumi n'indwi ukwezi guheze mu ndwi uheze umuvugizi wa leta y'uburundi prosper ntagwamiye yasohoye itangazo yagize ingabo z'u rwanda kuba arizo zakoze ico gitero avuga ko cahitanye abantu n'ibintu eroge urikaneza ijwi rya amerika
banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc abamugaye eh, bita- bitabiriye ibirori eh, by'umunsi mpuzamakungu wahariwe eh, kumenyesha ko bahura n'ingorane nyinshi mu buzima bwabo bwa minsi yose umushikiranganji ajejwe eh, kumenyesha amenyesha ko ab- umushikiranganji abijejwe ariko ko ibimaze gukorwa kugira abo bamugaye bashobore kubaho neza ari byinshi ariko akanemeza ko intambwe ikiri ndende ni inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana
ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga vyabereye ku mugwa mukuru wa politiki i gitega vyitabiriwe n'abamugaye ku bwinshi aho bashima mbere kubona batumirwa ariko rero bamenyesha ko ubukene barimwo butuma bataronka ibikoresho vya nkenerwa bubabangamiye bagasaba leta gukora ibishoboka vyose kugira bafashwe ingorane kenshi dukunda guhura akenshi nk'ubunye twebwe nk'uburyo bwo kwiyunguruza buratugora Mm, kandi ntidushobora no gushika nk'ahantu ari hose ku buryo amazu amazu barayubaka ukuntu nk'ubu nk'amayesikariye atugora kuduga bumva bogerageza nk'abantu baza barubaka amazu bakaza barubaka ahantu dushobora gushika twese ni ukuri urabye uko tugenda nk'uko ubibona twebwe urabona ko dufise amaguru mato iyo duciye nko mw'ibarabara baratuburagiza bakatucisha nko mu yandi mayira kandi dufise ubukinga budashoboka nk'abajejwe umutekano abapolisi bakatubwira ngo duce duhace ahantu bidashoboka ngo dushireho udukinga twacu kandi nka benshi turabura udupine dushirako twasaba ahubwo nka- nk'umukuru w'igihugu ko yodufasha akaza araduha nk'udupine dushirako utu dukinga twacu tugenderako urabona nk'uku kwanje je mbuze ibi vyuma ngenderako sinshobora kuva aho ndi kandi ay- aya mapara yo twambaye tuyagura amahera nanjye ndi umukene cyane sivisi ikinterera nk'ubu ndi mu kuheba mbere ngo ngende ndabura uko nahora muragira icyo mushoboye rero mudufashe murabe kuko amafaranga badusaba kuri senari ntayo turonka mudufashe rero muduhe agakarata tuzaha tubereka badukorere ku buntu ko tutishoboye muzamukozo martin ivy'abandi arongoye ubushikiranganji bw'agateka kazina muntu wewe amenyesha ko leta yitayeho cane abamugaye arashikiriza ibimaze gukorwa aha twavuga nko kugorora no kuronsa abagendana ubumuga ibikoresho byo kwiyunguruza kubigisha imyuga itandukanye no kubaronsa ibikoresho bijanye n'imyuga bize gushigikira ibigo n'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu kubaronsa uburyo bujanye no gushira mu ngiro imigambi yo kwiteza imbere itanguzwa ry'inyigisho zidakumira abagendana ubumuga mu mashuri y'akarorero n'ibindi byinshi mu bijanye n'amategeko ku igendekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ntwarante ibihumbi bibiri na cumi na kane leta y'u Burundi yarateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu agenda agateka k'abagendana ubumuga yaremeje kandi n'itegeko ry'igihugu rijanye no gushira mu ngiro ayo masezerano abitwa kwirengagiza kandi ko inama shikiranganji yakoranye ku igendekerezo rya cumi n'icenda ruheshe muri uyu mwaka yemeje politike y'igihugu n'indinganizo y'ibikorwa ivyo gukorerwa abagendana ubumuga muri iyi myaka itanu iri imbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane naho umushikiranganji n'ivy'abandi amenyesha ko leta ikora vyinshi muri ico gisata umwigisha wa kaminuza simeo barumwete nawe nyene agendana ubumuga yakoze icigwa ku izina ry'urunani rw'abagendana ubumuga n'ibiro vy'umuhuza w'abarundi amenyesha ko muri rusange abagendana ubumuga bakumirwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu rimwe rimwe mu maserivisi amwe aba mu migambi bavuga ya leta nyamukuru mu kutubona na cyane cyane nko mu bijyanye n'amashuri mu bijyanye n'amagara y'abantu mu bijyanye no gushikiriza amakuru mu bijyanye novuga n'ibintu byo kunezerezwa cyangwa ibintu bijyanye n'imico n'akaranga usanga abagendana ubumuga bakumirwa umuntu yavuga nk'iby'amashuri cyane cyane nk'abantu bage- bat- batumva neza abantu batabona neza cyangwa batabona na gatoyi hari igihe usanga amashuri yabo bagarukira mu mashuri mato mato ugasanga ntashobora kubanira amashuri yisumbuye na za kaminuza ngo babe abarimu cyangwa bakore n'ubundi buzima mu buzi bwa leta cyangwa mu buzi bw'abikorera ubwabo nabo bashobore kuba kwitunga nk'abandi ugasanga rero muri ayo maserivisi leta itanga cyangwa abikorera utwabo batanga abagendana ubumuga ntibigira biyumvira ngo nabo ah, abashikire simeo barumwete amenyesha ko no gufasha abagendana ubumuga mu burundi bigoye cyane kuko atabiharuro ntabanduka bihari n'abashaka gufasha bufatirako amenyesha ko ibiharuro bihari ari ivyo muri rusansuma y'abantu yo mu mwaka wa 2008 aho abagendana ubumuga bari barenga hagati ibice bine ku ijana vy'abarundi muri ico cigwa cashizwe ahabona igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kw'icenda uno mwaka abagikoze barerekana kandi ko abantu bagendana ubumuga ari bantaho nikora ku bice mirongo irindwi na bitanu ku ijana mu bijanye n'ubutunzi desire hatungimana kigali ijwi rya amerika urakoze desire hatunga imana abakuru b'ibihugu n'abaza leta bagize umuryango wa otan wo gutabarana hagati y'uburayi na amerika bateraniye i londres mu bwongereza mu nama batangira kuri uyu mugoroba banizihiza imyaka mirongo irindwi uwo muryango umaze ushinzwe barashaka kongera kugaragaza ko uwo muryango ugifite imbaraga ariko bakeneye no kumenya niba leta zunze ubumwe za amerika ziwushyigikiye koko venuste nshimiyimana ni umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza umuryango wa otan ugizwe n'ibihugu makumyabiri n'icyenda ababihagarariye bose bitabiriye inama ibera i londres mu bwongereza iyi nama iteranye mu gihe intambara ikomeje mu majyaruguru ya siriya kubera ko turukiya yiyemeje gutera akarere kagenzurwaga n'abakurde perezida recep tayyip erdogan wa turukiya nawe yitabiriye iyi nama nibutse ko trump yafashe icyemezo cyo kuvana ingabo ze muri siriya atagishije inama bagenzi be mu muryango wa otane abagize umuryango bakomeje kwibaza igituma ubaho igihe ibihugu bimwe biwugize nka turukiya bikomeje kugirana umubano ukomeye n'uburusiya igihugu gihanganye na otane icyo nicyo kibazo rero bagomba kuva hano bashubije bakagaragaza ko bashobora kunga ubumwe nibutse ko igihe ingabo za amerika zavanwaga muri siriya nta kubaza abandi icyo babitekerezaho byatumye perezida emmanuel macron w'ubufaransa avuga ko umuryango wa otan wapfuye uhereye mu bwonko perezida trump yavuze ko mugenzi w'ubufaransa yakoresheje amagambo yo gusebanya perezida trump nubwo atakivuga ku mugaragaro ko ashaka kuva muri uwo muryango akomeje gutunga agatoki ibihugu bimwe bidatanga umusanzu wabyo ati nshimye ko uvuze ko mu myaka myinshi ishize leta zunze ubumwe za amerika zatanze amafaranga menshi muri otani mu gihe hari ibindi bihugu byishyura make ugereranije n'inyungu bikura muri uwo muryango ibyo rero turimo turabihindura kandi ni ngombwa kubera ko dufitemo uruhare rukomeye kandi ntekereza ko tutarimo tani ntiyamera uko imeze nk'uko twabiganiriyeho cyane perezida trump yavuze ko magingo yahatangwa umusanzu wa miliyari ijana na mirongo itatu n'imwe z'amadolari ariko ko ayo mafaranga agiye kongerwa akagera kuri miliyari magana ane z'amadolari perezida w'ubufaransa emmanuel macron wari mu kiganiro iruhande rwa trump hamwe n'abanyamakuru yavuze ko agihagaze ku magambo aheruka kuvuga ati ndabizi ko amagambo navuze yateye abantu kwibaza abantu benshi kandi n'ubu nabisubiramo iyo urebye uko wotani imeze n'uko yagombye kumera ni umutwaro tugomba kwikorera twese kandi perezida trump amaze kubibutsa imibare imwe kandi nyayo igaragaza ko leta zunze ubumwe za amerika zatanze amafaranga menshi mu gihe cy'imyaka myinshi muri otani ibyo ndabyemera rwose niyo mpamvu nemera ko uburayi bugomba kugira uruhare rukomeye mu kubaka otani ibyo kandi nibyo turimo dukora perezida trump yatangaje ko yishimiye ko abagize umuryango wa wotani biteguye kongera amafaranga atangwa muri gahunda yo kurengera ubusugire bwabo ariko akomeza avuga ko uwo mutwaro ntawe ukwiye kuwusunikira abandi nyuma y'amezi cumi n'umunani perezida trump avuze ko ashobora kuzava mu muryango wa wotani ibihugu by'ubufaransa n'ubwongereza byongereye umusanzu wabyo gusa rero ku bihugu makumyabiri n'icyenda bigize uwo muryango ibihugu bitandatu gusa hamwe na leta zunze ubumwe za amerika nibyo bitanga umusanzu wemejwe ungana na bibiri ku ijana by'umutungo mbumbe w'igihugu venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres aha rero niho turangirije amakuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saa kuri radiyo ijwi ry'amerika dushimire enjeniyeri peter hande yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatu arimasikara yadufashije kwegeranya ibi biganiro n'uwo bihagarariye edi gwema kuri mikoro mwari kumwe nanje fideli niyo ngabona mugenzi wanje joffre mutagoma mugerereho ibihe byiza mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika mukirindira mwese mugire ibihe byiza
Thank you.